iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadukurikira ariko no kuri interinete ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha nk'uko mubimenyereye uyu munsi turabaganirira ku ndwara yari imaze iminsi mu rwanda yarabaye amayobera ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mwese nyuma y'iminsi mu rwanda havugwa indwara y'amayobera ifata abana b'abakobwa mu mavi bakananirwa gutambuka neza yashyize iramenyekana minisiteri y'ubuzima yavuze ko iyo ndwara yitwa hysteridomas mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se mass hysteria mu cyongereza nicyo kiganiro rero tuvugaho niyo ndwara tuvugaho muri kiganiro muri isanga Uh, muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara hanyuma mubaze musobanuze iby'iyi ndwara abamaze kuduha telefone zabo kuri facebook rero mwakoze abandi namwe turazitegereje mbibutse ko inomero mwifashisha mukatubipa cyangwa se mukaduhamagara tukabona telefone zanyu ni telefoni ya whatsapp ni nomero ya whatsapp ni ukumbaza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe umutumirwa wacu muri kiganiro ni jean damascene iyamuremye dr jean damascene iyamuremye akaba ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda nagira ngo rero tumwakire dr jean damascene iyamuremye muri aho murakomeye
Muraho, muraho.
yego ikaze ku ijwi Muraho, rya muraho.
amerika eee turabumva neza rwose Halo?
ewe turakumva
Eh, Eh, ah, mutwihanganire amatelefoni amaze iminsi ah, ameze nabi ariko ndizera ko turi bubashe kumvikana kugeza ikiganiro kirangira wakoze rero cyane kutubonera uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara ya hysteri de masse cyangwa se masse hysteria mu magambo igifaransa n'icyongereza Ah, hari ijambo ry'ikinyarwanda risobanura iyi ndwara mwatubwira iyi ndwara ari indwara ki alo Eh, banza mutumirwa wacu atarimo kutwumva kubera cya kibazo cy'amatelefone twari tuvuze eh, we ndibwira ko atatwumva ariko twebwe twamwumvaga dr Jean- jean damascene muranyumva Ye, muri- reka twongere dushakishe dr jean damascene eh, ndumva bitangiye nabi ariko mbivuga Um, ariko nk'uko nari mbivuze hari ikiganiro ejo yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumuta kaboyi amuvuga kuri iyo ndwara indwara yari imaze iminsi ifata abana b'abakobwa bakananirwa gutambuka neza Uh, bari minisiteri y'ubuzima yari- ejo yari yamaze gutangaza iyo ndwara iyo ari yo ivuga ko na barwayi abo bana bafashwe batangiye kwitabwaho kandi bikaba bitangiye kugenda neza nk'uko muganga yabitubwiraga mu kanya reka rero tumushake ariko tu- twongere tubasubiriremo iyo nkuru uh, mugenzi wacu asumuta kaboyi yari yaduteguriye ejo
iyi ndwara yamenyekanye bwa mbere ifasha abana b'abakobwa bo mu ishuri rya rambura mu karere ka nyabihu mu ntara y'uburengerazuba nyuma y'igihe gito abana b'abakobwa bo mu ishuri rya nega riri gashora mu karere ka bugesera nabo baba barafashwe abagiye bumva cyangwa bareba uburyo urwaye iyi ndwara amera benshi bagiye bishakira ibisobanuro bamwe bati ni amagini abandi bati ni amadayimoni imvugo ziba nyinshi ibisobanuro kuri iyi ndwara birabura nyuma y'isuzumwa ryakozwe na minisiteri y'ubuzima iyi ndwara yashyize iramenyekana dr yamuremye jean damascene umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc niwe usobanura iby'iyi ndwara dukurikije ibimenyetso eh, twabonye turemeza koko ari icyo bita masi histeriya iyo ibintu bi- bi- bitaboneka abantu batangira kubyita kubyita uko bashaka ngo ngo na- ngo ni abadayimoni ni amagini ni ibiki n'ibiki no ikintu kitari kitari umubiri twe kujya tugitekereza ko ari ama- amadayimoni indwara yabonetse ni kimwe cya na bya bindi bavuga mu kinyarwanda iyo ibuye ryabonetse ntabwo riba rikisuka uyu muganga usanzwe ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe avuga uburyo iyi ndwara ifata I- iyo ndwara iyo una- unakurikiranye amateka yayo biba bishamikiye eh, ku- ku- ku bibazo ku bibazo umuntu yari afite bya hafi cyangwa se bya bya kera O, iyo ndwara ishamikiye ku- ku- ku byabaye ishamikiye ku ihungabana abanyarwanda ba- ba- ba- basanzwe bafite mu gihe twatangazaga ubushakashatsi twakoze mu mwaka ushize muri bibiri na cumi n'umunani twasanze abanyarwanda hafi mirongo itatu ku ijana ba- bagendana n'ihungabana iyi ndwara yari yaraburiwe umuti mu minsi ishize abaganga banyuranye bafite ubumenyi butandukanye bari baragiye basuzuma aba bana ariko byose bikarangira hatamenyekanye ikibazo nyakuri kibuza aba bana b'abakobwa gutambuka uko bikwiye ikibazo cyaje kuvumburwa n'abaganga bize iby'ubuzima bwo mu mutwe aba ni nabo batangiye kuvura aba bana ariko mu- muri muri kadire yo kuvura iriya ndwara ibinini nta ntacyo ntacyo bi- bi- bi- bi- bifasha kimwe mu byo dukora ni ukubatega amatwi ni nayo ni narwo rufunguzo Eh, ni narwo rufunguzo ni- ni- ntabwo ushobora ku- ku- kwinjira mu bitekerezo by'umuntu mutavuganye ariko twebwe dufite n'uburyo bwo- bwo- bwo, ah, bwo kumva n'umuntu utavuga Eh, batubwira ko twe tuba tugomba kuba dufite ugutwi kwa gatatu turumvisha rero kwa gutwi kwa gatatu wenda mwe mutabona ariko twe turagufite kugira ngo twinjire hahandi n'ubundi ha- hananira abantu kwinjira uyu muganga asobanura ko kugeza ubu basaba ababyeyi kuzana abana babo bakavurirwa hamwe kuko minisiteri y'ubuzima itabasha kwegera buri mwana wese ngo imusange iwabo muganga yamuremye asobanura ko iyo iyi ndwara yitaweho neza ivurwa kandi igakira vuba uyu muganga agira inama abanyarwanda kwirinda gushungera aba bana kuko bitabafasha gukira vuba tureke gushungera kuko a- abana nibabona za, za kamera nibabona abantu bagize i- izo- ziriya symptome ikibi cyazo iyo habaye icyo ki- kintu cyo gushungera haza fenomene bita suggestibility ni- a- bituma umuntu a- a- akabya Dogo- atanabizi bi- bi- bikarushaho kwiyongera symptome zikarushaho kwiyongera kugeza ubu minisiteri y'ubuzima yashyizeho itsinda ry'abaganga barimo kwita kuri aba bana bagaragaje ibimenyetso byo kunanirwa gutambuka itsinda rya mbere rirakorera irambura mu karere ka nyabihu irindi riri i nyamata mu karere k'ubugesera abana barwarijwe i nyamata abarimo kubakurikirana babwira dijwi rya amerika ko kuva aho iyi ndwara imenyekaniye ndetse aba bana bakabona abaganga b'inzobere harimo kugenda hahinduka ikintu kinini ku burwayi bwabo abana bakabakaba mirongo itanu nibo bafashwe n'iyi ndwara barimo makumyabiri na bane bo mu ishuri rya nega riri i gashora mu karere ka bugesera na makumyabiri n'umwe birambura mu karere ka nyabihu abahanga bavuga ko iyi ndwara yibanda ku bana b'abakobwa kubera ko no mu buzima busanzwe abana b'abakobwa aribo bahura n'ibibazo by'ihungabana kurusha abahungu muganga yamuremye avuga ko mu bana icumi bashobora gufatwa n'iyi ndwara icyenda ari abakobwa mu gihe umuhungu umwe ari ufatwa n'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi rya amerika i nyamata mu karere ka bugesera asumta kabuye ngo ushimire cyane kuri iyi nkuru Uh, tw- twangiye kubona dr jean damascene yamuremye ku murongo wa telefone yaganiraga na asumta kabuye rero mu nkuru twabagejejeho ejo Um, dr yamuremye muranyumva noneho muranyumva neza
ikibazo alo Alo?
wi muranyumva neza noneho Halo?
I- twe turakumva
ndakumva Eh, mumbabarire rwose telefoni zimeze nabi ariko nizere ko turibashe kumvikana Eh, mu kanya twari tubabuze ariko nabashimiraga kuba mwafashe aka kanya mukaba mugiye kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika kuri iyi ndwara yari imaze iminsi ivugwa mu rwanda ariko kandi itasobanukwa i- i- itasobanutse bamwe bari bamaze iminsi bayita ngo ni amagini abandi ngo ni amadayimoni nk'uko mumaze kubivuga mu kiganiro noneho mwatubwira muri make iyi ndwara isteridomase cyangwa se masse hysteria yaba ifite izina ry'ikinyarwanda hari uwari utubajije kuri facebook eh, ati eh, mu kinyarwanda bayita ngo iki mwatubwira niba hari izina rihari hanyuma mukatubwira n'icyitera n'indwara ki
Eh, nk'uko mubizi eh, in- indwara nyinshi ntabwo zifite amazina y'ikinyarwanda n'iyi ngiyi ntabwo ifite izina ry'ikinyarwanda Eh, ah, dukoresha ya mazina y'amahanga niyo mpamvu eh, tu- tu- duhitamo ku- kuyiha iryo zina eh, de- n'ubundi yari isanzwe ifite eh, yitwa masitifu
yego ni mu iyo mukoro yafashe Mm. yego hanyuma ni indwara ki rero
Ni- ni- aho- urebye n'indwara yo mu mutwe ah, i- ifitanye isano wenda n'ihungabana eh, ariko eh, mu gihe umuntu afite ibibazo bye- byo- bye- by'ibyiyumviro byo mu mutwe ariko ah, ibimenyetso bikigaragaza ku mubiri eh, izo ndwara zi- ziriho eh, zo umuntu aba afite ikibazo cy'imitekerereze hanyuma ibimenyetso bikagaragara nk'ibimenyetso by'indwara ya- y'umubiri indwara zisanzwe noneho nk'uko ibimenyetso umuntu abona ni babivuze, ibihe rero
Eh, ngo uke ni ibimenyetso umuntu abona ni ibihe ibyo bimenyetso byigaragaza ku mubiri ni ibihe
Eh, ibimenyetso ku mubiri bijya- aba- ibimenyetso bishobora ku- gutandukana Mu- murazi bariya ba- ibimenyetso byagaragaye eh, bababara mu mavi ndetse bakabura uku ba- bi- ba- ntibibashobokere kugenda neza hari n'aba- na- n'abataragendaga ariko bishobora no no gufata ibindi bice bi- ibindi bice by'umubiri eh, yaba mu maboko cyangwa se iki Eh, mm, eh, ndashaka kubwira abantu ko ari indwara eh, yari isanzwe n'ubundi izwi eh, ishobora gufata umuntu umwe cyangwa se ika- igafata abantu benshi icyarimwe niyo mpamvu iyo ifashe abantu benshi icyarimwe babita mase isteriya Eh, eh, a- a- bashobora no kugira iki- eh, ikindi kimenyetso tuvuge nko gusepfura Eh, abenshi ba- bakundaga ku- kubibona Ha- hari ni- n'abashobora kugira ikindi kimenyetso bakaba bashobora kugwa igihumura bakagira ibimenyetso by'igicuri kandi wenda atari igicuri Eh, ibimenyetso rero biba ari byinshi eh, ariko biba bitewe n'umuntu ufite ikibazo cyo- cyo mu mutwe eh, noneho bi- bikigaragaza ah, mu bimenyetso byo- by'umubiri ku buryo abantu babanza gukeka ko ari indwara y'umubiri eh, nk'uko nk'uko byari byabaye kuri ku- kuri ku- kuri iyo ndwara ya- yari yabaye muri aba banyeshuri Mm. Ah, muravuga muti abana nka bariya bana b'abakobwa barababaraga mu mavi eh, bigatuma batagenda neza ariko se iyo u- iyo urebye utuvidewo tugaragara twerekana abana bari bafashwe n'iriya ndwara ubona basa nkaho nta- nta kintu kigaragaza ko ba- bababara sinzi niba wumva icyo nshaka kuvuga ubona bameze ahubwo nk'ababyina nta- ntubone ko hari ikintu ki- gituma mbese wavuga uti uriya muntu arimo kubabara nko mu mavi niyo mpamvu atarimo kugenda
Eh, ba- batangiraga bu- batangiye bataka ah, mu mavi hanyuma nyuma yaho eh, haza eh, kuriya ku- kugenda eh, nyine ba- ba- bagenda kuriya kubera ko ariko iyo ndwara ya- ya- ya- ntaho ari baba babishaka iyo ndwara ibategeka kugenda kuriya ba- bakagaragaza ibyo bimenyetso Mhm. ye reka mm, njye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika batwandikiye ari benshi bifuza kubaza Eh, uwa mbere twakiriye ni imwe nsenga uranyumva
yego ndabumva Eh, murahagana hehe
mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu ruhango Ye. ufite ikibazo
yego mfite ibibazo bitatu nyuma nshaka kubaza mu mutumirwa Mhm.
ikibazo cya mbere ndashaka kubaza niba iyo ndwara yaba ifata abakobwa gusa
Ko- icya komeza.
kabiri ndabaza niba ese iyo ndwara ifitiye urukingo uburyo ki ahantu itaragera yakumirwa icya gatatu ndabaza ese iyo ndwara irandura niba yandura yandura mu buhe buryo ni gute twabyirinda murakoze cyane byanjye neza urakoze cyane imwe nsenga urakoze kuri ibi bibazo ye ah, dogiteri yamuremye ibibazo bya Imwe Nse- imwe nsenga ah, murabyumvise
Eh, ndumva nabyumvise igice ariko na- nawe asa n'uri kubaza ni uko yandura ni nibyo nu- numvise kubera hari hajemo ikibazo cya cya- cya Eh.
sinzi niba ari icyo kibazo arimo kubaza ye a- arabaza iyo ndwara ifata abakobwa gusa ko mu byo twavuze twavuze abakobwa bafashwe muri muri ino minsi ishize akabaza niba ifata abakobwa gusa hanyuma ashaka kubaza niba yaba ifite urukingo rwo kuba yakumirwa cyangwa se niba yandura hanyuma yandura ite
Eh, nk'uko nabivuze ni indwara yo mu mutwe ntabwo ari indwara y'umubiri indwara zo mu mutwe eh, zo- izo izo ari zo zose nta rukingo zigira Eh, ariko eh, ikindi ni uko eh, iyi ndwara ya- ya- yavumbuwe mu hashize imyaka hafi magana atanu Eh, ni ukuvuga ngo ba- bayivumbuye n'ubundi mu bantu b'igitsina gore birazwi ko ifata abagore kurusha kurusha ab- abi- a- ab'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo ni nayo mpamvu eh, a- nk'abashakashatsi bayivumbuye eh, bemeza ko eh, iyo ah, ku bantu icumi eh, bi- ishobora gufata umugabo umwe ku eh, a- ku- ku ba- ku ba- ku bakobwa cyangwa se eh, aba- aba- abagore eh, icyenda Mhm.
iboneka mu bantu b'igitsina gore eh, ariko cyane mu- mu bakobwa bakiri batoya bishobora no gufata mu-
Ko- ntabwo turimo kubumva neza Um, mwa- muri ahantu hamwe mbere twabumvaga ariko ubu turabumva Eh, nawe- nabi ye
Mura- muranyuze ubu turakumva Ye, wari umaze kutubwira ko ifata abantu b'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo umu- umugore umwe ku nako umugabo umwe ku baga- ku bagore icyenda ashobora gufatwa n'iyo ndwara hanyuma tubwiye ko imaze igihe imyaka muri magana atanu ivumbuwe Eh, nimukomeze
Eh, noneho ubwo ibyo na- navugaga ni uko ari nta n'urukingo iyi ndwara zo mu mutwe zigira kugeza ubu ngubu eh, urukingo rwonyine ni ukwirinda ko abantu ba- ba- bagira ibintu bibakomeretsa ku mutima eh, kugira ngo eh, be kugira indwara nziza nziza cyangwa se ibintu bi- bi- bibatera ibibazo byo mu mutwe Mhm.
ikibazo yabazaga eh, ni- yabazaga niba eh, eh, niba koko haba haba urukingo rw'indwara yarinze, ariko none se ngo niba yandura yandura iki Eh, koko ni ibintu abantu batamenyereye ni uko umuntu eh, byandura bi- bi- ntabwo byandura ahubwo birahererekanya bihererekanya mu marangamutima aho umuntu ashobora ku ku- ku- kuba aha- afite amarangamutima runaka hanyuma noneho umuntu bagira icyo bahuriyeho nawe a- a- agafatwa na na ya marangamutima natanga nk'urugero uwo muntu w'inshuti yawe ashobora kuba ababaye nawe akababaro k'u- k'inshuti yawe kakakugeraho Eh, ibyo ni ni muri ubwo buryo eh, indwara nka ziriya zihererekanya eh, tudakoresheje ijambo ngo kwandura
ye noneho reka twakire uw'impaye uw'impaye uranyumva mwiriwe urahagana hehe
haraho neza nitwa uw'impaye jean damascene mu murenge wa burega akarere ka rulindo intara y'amajyaruguru Mhm. ye uburwayi naje kumva mhm.
kugira ngo muganga asobanurire niko bwa mbere bwaba bumenyekanye mu rwanda cyangwa se hari ahandi hantu bigeze vuba Mhm. yavuze ko byamenyekanye imyaka maga- mu myaka magana atanu ishize ubwo reka tubwire niba mu rwanda ari ubwa mbere iyo ndwara yaba ihabonetse cyangwa se niba yari isanzwe imenyerewe I- hari ikindi kibazo ufite nongeraho Mm.
nongeragaho nkavuga imikoro numva uko imyaka igenda iza hagenda haza uburwayi bw'inzaduka butungurana Mm.
kandi ugasanga abugirira nabi iki- ikiremwa muntu runaka urebana nka ebola uko yaje ya- nta wari uyizi ko yaza barateganya iki ku burwayi nk'ubwo buza butunguranye ku buryo umuntu yajya bwirinda Mhm. Eh, ni icyo gitekerezo nari mfite urakoze cyane Eh, dr jean damascene uwimpaye arifuza kumenya niba iyi ndwara mwari musanzwe muyimenyereye mu rwanda hanyuma akabaza n'icyo muteganya alo Eh, ntabwo ari indwara idasanzwe ahubwo ni indwara isanzwe Eh, ubundi twa- wenda twari tuyimenyereye ko uburi muntu arwara ye- bya- we- aba ari wenyine ariko mu by'ukuri nk'uko- nk'uko twabi- nabivuze eh, twari- ah, twa- twahuye ni- ni- n'indwara ni- n'indwara zimeze gutyo oh, cyane cyane mu mashuri ariko bagaragaza ibindi bimenyetso bitari nka biriya Eh, nakubwiye niba uwo nguwo yarabaga ya- aba mu rwanda hari amashuri eh, ya- yigeze kubonekamo abana bagi- ba- ba- barwara isepu isinzi niba isepu ah, icyo kinyarwanda cyumvikana Mhm.
Eh, bagasepura hanyuma noneho ugasanga bose bahererekanye bikamara igihe ibyo nabyo eh, ni- ni- ni- ni muri urwo rwego nk'uko nabivuze ko bishobora kugaragazwa n- n'ibimenyetso bitandukanye Eh, ah, hari ha- hari ahandi hantu twigeze ku- kugira icyo kibazo mu myaka ibiri eh, ishize mu mashuri yo muri yo muri burera ariko ho ni ha- yari amashuri ya pirimeri ubu ngubu eh, turimo turabibona muri segonderi ariko nabyo bya- byajyaga gusa n'ibyo ngibyo Eh, uretse ko eh, wenda bya byagaragaye eh, ku bantu benshi no ku mashuri nk'abiri ariko mu by'ukuri ntabwo ari iki ntabwo ari ikibazo kije uyu munsi twari dusanzwe tunabizi Eh, gusa ni uko eh, ya- wenda ibimenyetso eh, byaje bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tubona Eh, ariko eh, ku gufasha abantu ni ukubafasha eh, nk'uko
Mhm. Ye, nta- hakorwa iki rero mu buryo bwo kwirinda niba bifatira mu mutwe kandi bikaba bitandura nka- nk'uko virusi yandura noneho ha- hakorwa iki dogiteri yamuremye muranyumva kubanza telefone yongeye gucika Ye, mutababarire ubwo ngubwo turaza gukomeza mu kanya radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro turagikomeza mu kanya duha ijambo abandi bari badutegereje elisa ntu- nturambirwe na joseph mu kanya turabageraho tumaze kubona muganga
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku magara y'abantu ku byerekeranye n'uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu uyu munsi umutumirwa wacu ni dr jean damascene yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu rwanda turaganira ku ndwara yari imaze iminsi yarabaye amayobera ariko ikaba imaze kumenyekana ku izina ry'igifaransa uh, uh, mas- em, izina ry'igifaransa ni hysteridomas naho mu cyongereza hakaba mas hysteria ubwo rero mu kanya turaza gukomeza ikiganiro telefone ntizatubaniye uyu munsi zimaze iminsi zimeze nabi ariko mukomeze kutwihanganira Uh, ndakeka ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bongeye kumubona dogiteri yamuremye muranyumva
Eh, ndakumva buhoro uranyumva buhoro reka nongere ijwi sinzi niba Eh, ikibazo niba ki- kukumva.
Eh, ye- Eh?
mu kanya twari turimo tuvuga kuri Ari iriya kuza
harimo kuzamo iki umurongo umeze nabi nanjye ubwanjye nubwo nakumvaga ariko noneho ndimo kukumva nabi
sinzi impamvu umurongo umeze nabi Iyo- i- telefoni zimaze iminsi zimeze nabi ntabwo nzi ikibazo kirimo Ah, tu- Eh.
turakomeza tugerageze nta kundi Ye, mwari- mu kanya mwari murimo gusubiza uw'impaye aha twari tugeze aho umuntu avuga ati "Eh, hateganyijwe iki kugira ngo abantu babe ba niba ba- hari uburyo bwo kuba bakwirinda nkavuga nti niba nta nta rukingo akaba ari indwara idaterwa na virusi ngo umuntu avuge ngo aririnda gutya ni iki umuntu yakora
Eh, nk'uko ubizi iriya ndwara ntabwo ari indwara y'umubiri ah, ni ukuvuga ngo ah, tugomba gukora ku buryo haba ah, amashuri ah, uburyo bwo gufata abana kumva abana nabwo bu- bu- bushobora kunozwa ni muri urwo rwego tugiye kwigisha aba- abarimu n'aba- n'abashinzwe kwita ku bana ku- ukuntu bashobora kumva abana eh, bakaba bashobora ku- kujya bakemura ibibazo mbere y'uko wenda haba i- ibibazo nka biriya Mhm.
ikindi ni uko biteganyijwe ko muri buri kigo hagomba kubamo byibuze umuntu w'umu- w'umujyanama ushobora ku- kujya ah, agira abana inama cyangwa se abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe eh, kugira ngo ba- bashobore kwirinda indwara nka ziriya Ye. twakire na elisa uranyumva
kumva neza ye wakoze kwihangana ikibazo cyawe Eh, amazina ubundi nitwa byose n'umwana kandi mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gakenke aho bita ku rutabo yongerejwe mbere na mbere eh, mbere na mbere nashimira aba baganga bayishyize hamwe bakabasha gutahura iyi ndwara dore ko tukibyumva mbese n'ubwa mbere iyo ndwara twe tunayumvise byari byaduteye ikibazo tukirinda n'ibindi byorezo byadutse nka za ebora izo ngizo ziri kwaduka ariko noneho bikadutera ikibazo uburyo iyo ndwara yagiye iboneka mu bigo by'amashuri yigamo abakobwa gusa ariko ku busobanuro tumaze guhabwa na muganga ibyo byose turi kugenda dusobanukirwa Mhm.
tukibaza dute se niba biri kugaragara ko iyo ndwara yadukira mu bigo byigamo abakobwa gusa aho si byiza ko amashuri yajya a- avanga abana b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa bakaba bakiga bakigana wenda ku bigo bimwe wenda ko ahari nabyo byafasha mu kurinda iyo ndwara kuko uri kubona ko iri kugera mu bigo by'abakobwa akaba ari bwite igaragara cyane kandi ifata bose ikindi nakwibaza navuga ntise wenda kuba abo bana bari kuyirwara iyo ndwara bakarwarira rimwe kandi tukaba twabwiye ko wenda ituruka ku ihungabana nta ibyo bigo by'amashuri byo bibigisha nta ruhare byaba byagizemo kugira ngo iyo ndwara igaragare wenda hakaba hari nk'igikorwa runaka cyaba cyabaye muri icyo kigo kugira ngo abo bakobwa bahure n'iryo hungabana yumva ari utwo tubazo nari mfite murakoze Mhm. urakoze cyane m- byose ni imana elisa Um, dogiteri yamuremye uh, elisa ati kuvanga kuvanga abana b'abakobwa n'ab'abahungu hari umuti bishobora gutanga kuri iki kibazo ati haba hari haba- harabaye imbarutso yaba yaratumye aba bana bagira i- ikibazo nk'iki ngiki mwamusubiza iki
ikibazo ntabwo nacyumvise neza ni- yamuti- ni ikibazo cya cya Elsa. Yavu- yavugaga ko yasaga n'us- n'ubaza niba guf- kuvanga abana b'abakobwa n'abahungu niba bitaba umuti bitaba kimwe mu bisubizo kuko hiba, harimo kwibasirwa abakobwa gusa akavuga ati ese aho babavanze ntibyaba kimwe mu bisubizo ikindi rero yabazaga niba eh, haba hari eh, ko nanjye nk'iyo ugiye kukibagirwa ikibazo kindi cya kabiri na Reka banza umusubize icyo ngicyo ubwo ikindi ninkibuka ndakikubwira
Oh, sinzi niba uri kumwivangira nabumvaga nabi ariko ah, numva wenda munanyumva neza Eh, turakumva Ndaki- ndanakibutsa cya kindi Eh, kindi Ah, yavuze ati haba hashobora kuba hari imbarutso ku kintu cyaba cyaratumye abo bana ba- yenda bahungabana noneho mu mu myigishirize mu butumwa bahawe cyangwa im- iki- iki- hari ikintu cyaba cyarabaye cyatumye abo bana bahura na- n'akabazo k'ihungabana bigatuma ba- baviramo biriya bibazo muranyumva se aho telefone nayo ntiyongere kugira ikibazo alo dok- dogiteri dogiteri yamuremye muranyumva ye reka reka tube twakiriye joseph umaze akanya nawe ategereje ku murongo wa telefone n'ubwo muganga atatwumva turaza kumubariza joseph wowe uranyumva
Eh, ndabumva neza wiriwe neza
yego mwiriwe yego tubabarire twagutindije ku murongo wa telefone nta nta nta kigenda zimeze nabi
Eh, nibyo nibyo burya ibyuma ntabwo bisezerana reka reka reka uyu munsi noneho ndumva byakabije nuko wa- washaka kubaza iki wowe mu- muganga nubwo tu- ntabwo turamubona neza ariko ubwo turamubwira
Eh, nta kabazo nashaka kumubaza kuri iyo ndwara bamaze kuvuga ya esteriya domasi Mm.
Eh, ese ni izihe ngaruka zaba ku muntu wagaragaweho n'iyo ndwara Mhm.
ese atabonye ubufasha bwihuse ishobora kumuhitana
Mhm.
ni ako kabazo nari mfite nashaka kumwibariza Mhm. Ni- niba arwaye Eh.
aka- ntabone ubufasha bwihuse Eh.
iyo ndwara yamuhitana Mm, Mhm.
eh, Ye, turaza- Eh.
turaza kumubaza nagaruka
eh, sawa sawa muraba mukora Eh, urakoze cyane nibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ariko ntabwo turimo kugira amahirwe yo kubona amatelefone acamo neza ariko ubwo mu kanya turaza kongera tubahamagarire muganga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti z'ijwi ry'amerika dukomeza ikiganiro nanone muganga arabonetse dr jean damascene mu gihe twari turimo kubashaka hari joseph wari ubajije yabazaga rero ati "Ing- hari ingaruka ingaruka mwatubwira ku muntu wagaragaweho n'iyo ndwara zaba ari izihe aha nanjye nakongeraho nti umuntu avuwe iyo ndwara yakira burundu cyangwa ishobora kongera ikagaruka ikindi kibazo rero we yarabajije yavugaga ati umuntu arwaye ntabone ubufasha bwihuse iyo ndwara ishobora kumuhitana
Eh, muranyumva nahera kuri icyo cya nahera kuri icyo cya nyuma Mm,
iriya ndwara ntabwo ishobora ku- kumuhitana wenda yamusigira eh, ubu- Ubusembwa.
ibisige kubera ko Mm.
aba atafashijwe Mhm.
Eh, ikindi ni uko eh, umuntu ah, ni- iyo iyo afashijwe neza a- ara- nta- nta kibazo ari- agira asubira mu buzima busanzwe Eh, birasaba ko ah, nyine afashwa agafashwa n'abantu babizi nk'uko turimo kubikora hanyuma umu- abantu bagasubira mu mu- mu kazi kabo eh, nta kibazo Mhm. Ye.
Eh, mu kanya mbere y'uko telefone icika um, ariko se- aka- akanya gatoya kuri icyo kibazo ki- cy'ingaruka u- bigira ku Mm.
muntu hari ikintu gishobora kuba nk'i- nk'ingaruka z'igihe kirekire ku muntu waba yagize icyo kibazo cyo ku uh, cyo guhura na isteridomasi cyangwa se mass hysteria akabimarana nk'igihe igihe atavuwe vuba hari ikintu bishobora kumusigira cya umuntu yafata nk'aho bwaba ari n'ubumuga
oya na- ntabwo ntabwo twavuga ubumuga nka- nka- nk'ubumuga dusanzwe tuzi Mm.
ariko nyine umuntu udafashijwe iriya ndwara mu by'ukuri eh, iri mu mu- iri mu mu cyiciro cy'indwara eh, dukunze ku- kwita indwara z'umuhangayiko Eh, ni ukuvuga ngo ashobora kuba umuntu u- u- wa- uhora ahangayitse akajya ahora yikanga ibintu eh, bidahari Eh, hanyuma ubuzima wenda bu- bu- bukaba bu- bu- bukamugora ariko ntabwo agira eh, ubumuga nk'uko nk'uko twari dusanzwe tu- tuzi Eh, hari abantu mu buzima n'ubundi ubona bagenda u- ariko bafite ibibazo byo mu mutwe hari abantu bikanga ibi- ba- bakikanga ikibondo cyose bukumva mu mutwe mu mutima wabo ntibafite amahoro I- iyo ah, iyo mu- ah, agize ikibazo nka kiriya ntafashwe n'ubundi bi- biba gutyo Eh, ah, kubera ko eh, iri muri eh, cya cyiciro cy'indwara zi- zirangwa n'ikimenyetso
Mhm. Ye.
ariko nta nta nta bumuga nta n'ubwo ishobora kumuhitana eh, ah, gusa eh, ashobora gufashwa igihe igihe icyo ari cyo cyose yazamenya ko afite icyo kibazo agasanga abaganga b'inzobere cyangwa se babihugukiwe bashobora kumufasha Mhm.
ubundi ubuzima bugakomeza Ye. radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakiri na jean long jean long turi kumwe neza wiriwe urahagana hehe
ubu ngubu mperereye i kigali ndera ahantu bita ku mukwi ubu ngubu niho ndi ye ikibazo ushaka kubaza muganga Mm, muganga wenda namubaza utubazo nka dutatu cyangwa tune eh ko ari twinshi
ntabwo ari priorega umuntu hari igihe aba afite ibibazo byinshi kandi ha- ha- hari n'igihe um, iyo imirongo yabuze gutya wenda hari wajyaga nko kubaza ikibazo ugasanga abandi bakibajije nibwo mpamvu niyo mpamvu byabaye byinshi Eh, cyangwa kigasubizwa igice kubera ko telefone icitse ye ngaho baza Eh, eh, icya mbere ndamubaza Mm.
ese iyo ndwara iyo iyo iyo umuntu yayanduye Mhm.
yaba abona ibimenyetso byo ku rwego rwo hejuru mu gihe kingana iki
ibimenyetso byo ku rwego rwo hejuru avuga igihe atafashijwe mu buryo bwihuse Eh, eh, n'ubwandu igihe indwara yabaye indwara igihe yaku- bya- byakomeye bya- bima- yaba yimarana igihe kingana iki kugira ngo noneho igaragare inyuma ku mubiri ye imara igihe kingana iki kugira ngo ibimenyetso bigaragare Eh, ikindi cya kabiri namubaza ese iyi ako tubona ko hari indwara zikunda kuza ari nk'icyorezo ugasanga zafasha abantu bamwe na bamwe hirya no hino ntago wenda hinda- ihindagurika ry'ibihe naryo ryaba ribigiramo uruhare ikindi cya gatatu na- ikindi cya gatatu namubaza Mm.
ese iyo ndwara umuntu ashobora kuba ya- ya- yajya kwipimisha kwa muganga kugira ngo amenye ko ayifite agafatirana ha- bikiri hafi kugira ngo atabi- ati- itazamugiraho ingaruka ikindi cya kane namubaza ese iyo umuntu yayanduye bim- amara igihe kingana iki kugira ngo abashe kuba yakize
Mhm.
Eh, aba- afata imiti igihe kingana iki kugira ngo yongere akire asubirane ubuzima nk'ubwo yari asanganywe okay ye Eh, urakoze ibibazo- ibibazo bya- byari ibyo ngibyo urakoze cyane rwose ni ibibazo byiza namwe murakoze uwiteka biteho ye nawe nawe
yego yego ye dogiteri yamuremye noneho mwabyumvise ibibazo jaronge yabajije
asa n'uwari kubaza akabaza ati ibimenyetso bigaragara hashize igihe kingana iki ubu twibutse ko izi ndwara ntabwo ari indwara kimwe kimwe na za zindi bavuga ngo iyo urumwe n'umubu wenda ushobora kugaragaza ibimenyetso bya malariya hashize igihe kingana gutya ni ukuvuga ngo iyi ndwara zo mu mutwe akenshi ziba ziterwa n'ikintu n'ikintu kitagenda mu buzima mu mibanire y'abantu cyangwa se mu mibanire y'ibidukikije iyo ibidukikije harimo n'abantu iyo batakubaniye neza cyangwa harimo ibibazo akenshi niho umuntu agira ibyo bibazo by'ibitekerezo byiza ni ukuvuga ngo rero biterwa n'ikibazo cyabaye aho uwo muntu ari mu buzima bwe cyangwa se mu bwo mu buzima bw'abandi babana icyo cyo ntawamenya ngo mbese ngo biba byatangiye byaruguru ikindi aravuga ati se hari ukuntu umuntu ashobora kumenya ibimenyetso hanyuma agatangira agashaka ubufasha igihe cyose umuntu afite ibimenyetso bimwe na bimwe bikunze kugaragara tuvuge nk'umuntu yagabanyije igihe cyo gusinzira igihe yumva afite ubwoba bukabije butagira igisobanuro iyo abonye ikintu cy'imyifatire cyangwa se imibereho ye yahindutse icyo gihe ashobora kwifashisha ikindi ni uko wenda nawe ashobora kuba ari kubaza ati se hari ukuntu umuntu ashobora kwisuzumisha kugira ngo abimenye hakiri kare ahandi umuntu uwo ari we wese ni uko mu rwanda tutari twabimenyera iyo umuntu yakagombye nk'uko bavuga bati umuntu azagende yisuzumisha aribyo ukunze kwita ngo cekapu ukagenda ugafata ibizamini ibyo yo kugira ngo urebe uko uhagaze mu mubiri hari n'amatesite ibyo bita tesite psikologike ushobora no kugenda ugakoresha tukabigukorera hanyuma tukareba imitekerereze yawe cyangwa se mu mutwe wawe ukuntu ukuntu hameze ariko abantu ibyo ngibyo ntibabimenyereye ndakeka ko yibajije nanone ati se umuntu yafata imiti igihe kingana iki kugira ngo akire birumvikana ko aracyari kwitiranya wenda indwara z'umubiri n'indwara zo mu mutwe mu by'ukuri iyo icyo kibazo cyamenyekanye ntabwo ushobora kuvuga ngo ngo ni iki n'iki twebwe turategereza kugeza ikibazo gikemutse kigomba gukemuka ku buryo gikemuka ku muntu ariko n'ibyabaye imbarutso y'ubwo burwayi cyangwa se y'icyo kintu tugomba kugenda tugagikemura tuvuge nk'ubu ngubu bariya bana dutangiye kubafasha benshi batangiye kugenda neza batangiye gusubira mu masomo ariko ntabwo tugomba guhagararira aho ngaho tugomba kujya gushaka ikintu cyabaye imbarutse yo kugira ngo biriya bibe noneho tukongera tukabasuzuma tukareba n'ibibazo byabaye mu buzima bwabo mbese bwa kera tukabafasha kugira ngo bashobore bibe byakemuka hanyuma noneho bakore neza bisanzuye bafite ibitekerezo bimeze neza aho kugira ngo bagire biriya bintu ibibazo ni ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo ahubwo muhise musubirizamo n'ikibazo cya elisa wari wabajije mu kanya niba nta kintu cy'imbarutso cyaba cyarabaye ndumva ubwo mukirimo kubishakisha
byanze bikunze kugira ngo buriya ni nk'ibintu biba bisanzwe biri muri wa muntu hanyuma noneho hakabamo akaba imbarutso iyo mbarutso niyo tugomba kujya gushaka ariko ibyihutirwa ni ugufasha bariya bana bimeze noneho twabafasha bakongera bagasubirana ubuzima noneho twebwe tugashaka yambarutse kugira ngo noneho tuzayikure mu nzira eh, itazongera ku- gu- ku- gutera ibibazo abantu benshi ari bari abana ari n'aba- na- n'abarimu bashobora no kuba batabizi cyangwa se n'ababyeyi I- imbarutso ishobora no kuba iri hafi nk'uko ishobora kuba iri kure ibyo ngibyo byose turimo turabikora ubushakashatsi kugira ngo ibyo byose tu- tuzabikure mu nzira Mm, mutayikuye mu nzira byakongera bikagaruka mukaba ah, m- m- Eh, musa nk'aho byanze- nk'aho mwakoreye byanze ubusa bikunze oya ubu- ah, birumvikana eh, hariya eh, icy'ingenzi icy'ingenzi cyakozwe Eh, iyo abantu bamaze kumenya indwara iyo ari yo ubwo ni- ni- ni- umu- umurongo twaba twawufashe ndakeka ko byanze bikunze i- ibyo ngibyo tuza- tuzabibona ni ni bya bindi by'umunyarwanda avuga ati ibuye ryagaragaye ntibagicikisha nibyo rwose Eh, twakire na idirisa idirisa uranyumva
umva njyana i kigali Eh, mwiriwe neza mwiriwe
mwiriwe bibaza ikibazo cyawe Eh, ndibariza uwo muganga Eh, bafite izihe ngamba kuva babona ubwo burwayi kugira ngo n'ubutaha ntibizo- ntibi- ntibizongere ubwo burwayi kuri- ko nu- u- ubwo burwayi nibwo bwa mbere tubwumvishe nibwo bwa mbere bigeze inaha bi- byadutunguye natwe leta ifite izihe ngamba eh, na- hagati ya minisiteri kugira ngo n'ejo ntituzongere kubyumva no ku kindi kigo
Mhm.
nicyo namwibarizaga muganga urakoze idirisa Ah, dr jean damascene
Eh, nari maze kubivuga ariko eh, icyo wenda nasubiramo ni uko iyo ndwara na- navuze ko yari isanzwe iriho wenda eh, ntabwo ya- biriya bimenyetso bi- byo twabonye eh, abantu benshi ntabwo bari babimenyereye hanyuma noneho we aravuga ati ni izihe ngamba turi bushyireho ndumva nabivuze tugiye kuganira na, na minisiteri ishinzwe amashuri hanyuma turebe ukuntu eh, abantu barushaho kwi- kwigisha kumva abana kuko kumva abana nta n'ubwo byoroshye ariko eh, uburyo bwo kubumva ibibazo byabo bigakemuka eh, batari ba- barwara eh, ibyo ngibyo tu- tugiye kubikora Eh, nanone eh, tura nka minisiteri y'ubuzima tu- duteganya eh, guhugura abantu bamwe na bamwe bakora mu kigo kugira ngo bajye babona ibibazo hakiri kare mbere y'uko eh, bi- bigeraho abana barwara Eh, turakeka ko ibyo ngibyo bishobora ku- ku- gukemura ibibazo bimwe na bimwe Eh, mbere y'uko twakira idirisa hari abatwandikiye kuri facebook nagira ngo mbanze nsome ubutumwa bwabo Ah, kaneza aida sharifa aravuga ati ah, byumvikana neza none ati byumvikane neza abo bana bahungabanyijwe n'iki abana b'imyaka cumi n'itanu ati none se kuki batavurwa eh, batabavura ngo bakire ati radiyo vowa mukomeze mubidukurikiranire nab- ntabwo byumvikana nanone iyo ndwara ifata abakobwa gusa ati iyo ndwa eh, iryo hungabana nabwo ntabwo abahungu barigira se ati jye sindimo kubisobanukirwa neza hanyuma niyo nkuru nawe akav- eh, niyo nkuru ruvumbura aravuga ati ko numvise ko isa nkaho iterwa n'ihungabana n'ihahamuka kandi mu rwanda rwose ikaba yaribasiye abana biga ku ishuri rimwe iryo shuri ryabayeho iki cyateye abo bana iyo ndwara cyangwa yaba yandukira ngo yandura ati kuko abo bana bo kuri iryo shuri eh, kuri iryo shuri gusa nibo bibasiwe ubwo rero ndumva hari ibyo mwari mwamaze kugenda muvuga mu- ubwo muraza kutubwiraho kugira icyo mubasubiza eh, tumaze kwakira daniyeli daniyeli we
yego wiriwe
mwiriwe neza yego urahagana hehe
Eh, ndi marawi ndi Rugunga muri marawi Eh, ikibazo cyawe
ikibazo nashaka kubaza ese eh, bas- abana abo bana barwaye iyo ndwara hari hari imiti bafite ku buryo bazabafasha kugira ngo n'abandi babe batakwandura ese ni iki bazabafasha kugira ngo nabo- n'abandi bandi batandura
Mhm. Ya- wa- wakurikiye mbere aza ko atari indwara Yeah.
yandura bihera mu mutwe Eh, reka nze mu- reka ndamuha umwanya agusubize tumaze kwakira na Emmanuel Emmanuel
tarame ndabumva wiriwe urahagana he
ndi mu majyepfo y'u rwanda i nyanza
mumeze mute
i nyanza turaho tumeze neza ni uko ikibazo rero
bo i- ikibazo ah, nkurikije uko nabisomye bi- ngo biterwa n'ihungabana ariko nkaba mbona noneho hari hari- hari indwara nayo byenda gusa nkurikije uko nabyumvise ubwo muraza kumfasha sinzi wenda ku- kugira ngo ndusheho kubisobanukirwa ni nk'iyihe iyo ndwara
ni indwara ifata mu- mu- mu ntege Mm, mu ntege hano inyuma nyine ku mu mavi mm,
bigasa nk'aho imitsi umutsi u- uzamuka mu bibero mhm, umuntu akagenda akumva ngo ngo wenda nko guturika nyine akumva yagenda asa nk'uwuhimyeho gatoya kurambura ukuguru mm, byaranze
mhm, kandi mwambwi- mwa- mwa- mwavuze ngo bishobora kuba bifata nko ku bakobwa sinzi ubwo kandi abo nzi ko ari abahungu ese byaba bimeze bite cyangwa nuko ari indwara zenda gusa ariko atari kimwe mu- murakoze muze kudufasha ye iyo ndwara wowe uvuga y'uwo mutsi w'akaguru wayibonye ku bahungu
yes nayibonye ku muhungu Mm, iyo muvugana abakubwira ati rwose mba numva na- nasa nk'u- nk'ugenda mpinyeho amaguru ho gatoya cyangwa nkahora nicaye kuko guhaguruka ngende gushinga mm, uwo mutsi usa- usa nk'aho urambutse nkumva mu ntege wenda nko guturika mm. yaba yarivuje se Eh.
ahubwo niba hari icyo wabuziho yaba yarivuje
Eh, amaze iminsi yivuza ya- yari ariza mu nce z'ibutare za chb ajya na chb iyi minsi Mm, yari arimo arivuza mm, ariko ubwo mwabivuze nyine nyine numva agenda kuba bifitanye isano urujijo nagize mm,
ni- ni- ni ku byo mwabishyizeho abakobwa n'isano bishobora kuba bifitanye ngo n'ihungabana mhm, none nagira ngo mudufashe mhm. iriya ndwara twari Mm.
twasanze ko atari iy'abahungu gusa atari iy'abakobwa gusa n'abahungu ushobora kuhafata uretse ko ari bo bakeya yatubwiraga nk'umuhungu umwe ku bakobwa cyangwa se abagore icumi urumva ko Mm.
icyo gipimo iyo abagore bari hejuru ab'igitsina gore bari hejuru reka mu Ah.
eh, reka nze muhe umwanya noneho abasubize urakoze cyane Eh, reka reka wenda mpere kuri uwo nguwo kubera ko Mm, eh, hari ukwitiranya ubundi ah, mu- mu- mu- mu kiganga ntabwo twitiranya ibimenyetso n'indwara I- i- ibimenyetso ah, indwara niyo ibyara ibimenyetso ariko ah, umu- ntabwo tuvura cyangwa ngo tu- tuvuge ngo umuntu uko agaragaje kino kimenyetso ngo ngo ngo ni indwara Eh, ntabwo yatubwiye neza i- iyo ndwara yasomye ariko eh, mm, bya- byari kuba byiza Eh, eh, nyine eh, abantu kuri iriya ndwara kubera ko nk'uko nabivuze igaragaza ibimenyetso by'u- by'umubiri abantu bakunze kubanza kwibeshya ko ari indwara y'umubiri Eh, ndetse ni nayo mpamvu eh, twewe tukimara ku- kubibona minisiteri y'ubuzima yohereje abaganga ba- basanzwe n'ubundi bavura indwara z'umubiri noneho eh, igihe igira amahire ni uko abo baganga nibo ba- berekanye ko ibipimo byose bagaragaza babona bapimye basanga nta gipimo ki- kitari eh, giya- i- i- ibipimo byose ni byiza bi- umubiri wabo umeze neza ni nayo mpamvu twa- twaje gutekereza kuri iyo ndwara eh, y'indwara yo mu mutwe Ni- na- rero eh, ntabwo yakwitiranya ibyo ngibyo Eh, cyane cyane nk'iyo ndwara arimo kuvuga umuntu ashobora kuba arwaye imitsi noneho iyo babipimye koko basanga wenda afite iki- ikibazo cyo mu mitsi ariko bariya nta kibazo cy'amaguru basanzemo nta kibazo cy'imitsi basa- basanze bafite ni nayo mpamvu bahise batekereza ko ari eh, ubwo burwayi bwo mu mutwe bubategeka kugenda kuriya eh, bitavuze ko bafite ikibazo cyo mu maguru Eh, hari umuntu wenda wibajije eh, sinzi niba nibuka neza eh, a- avuga ngo ngo ngo abo ba- abo bana bakiri batoya ngo ni gute duso- dushobora gusobanura ko ba- ba- baba bafite indwara ifitanye isano wenda na- no- no guhungabana hari ibintu wenda umu- umuntu mu buzima bwe kuva avutse kugera a- avuye ku isi ahura n'ibi- ni- n'ibi- n'ibintu byinshi hari ibimu- bimu- bimuhungabanya hari n'ibi- n'ibyimwubaka Eh, be- a- ahubwo namubwira ko bariya ba- bana ubwo ari abana nibo baba boroshye ba- bafite intege nkeya kurenza abantu baba barakuze nibo bahura ni- n'ibihungabanya byinshi ndetse eh, ibidashobora guhungabanya abantu bakuze kubera baba barabimenyereye akenshi iyo abo bana ba- bahuye nabyo bira- birabahungabanya tuvuge ah, nk'ubu wa- umu- umwana aramutse ah, ya- avuka ku- ku babyeyi babiri hanyuma ababyeyi bagatandukana ibyo ubwabyo ku mwana ne bi- bishobora kumuhungabanya rero ingero ni nyinshi zatuma abana bahungabana Eh, ntabwo bitangaje rero ko baba bafite indwara zigaragaza gutyo
Ye- Ah, uriya daniyeli wo muri malawi yari yagarutse ku kintu ki- cyakorwa ngo kugira ngo abantu batanduza ariko mwari mwabisobanuye ah, ko ari indwara yo mu mutwe atari indwara Mm.
yandura Ye- nta nta- ntabwo ari rero za ndwara z'umubiri ngo ngo umuntu ngo iyo akoze ku wundi wenda arandura ngo wenda ba- abantu basangiye bashobora kwanduzanya kugira ngo byumvikanye Na- nabisobanuye hari ibintu byinshi wenda umuntu adashobora gusobanura ngo abantu bumve ukuntu umuntu ashobora guhererekanya n'undi amarangamutima iyo nka- nka bariya iyo ba- muri bano bana iyo ubi- ubikurikiranye neza usanga uwafashwe yari afitanye wenda ah, ukuntu abana neza cyangwa se ay- a- abana n'u- n'uwafashwe bwa kabiri amukurikiye gutyo gutyo bakagenda ba- ba- bahererekanya bikurikije uko u- u- uko babana Eh, ibyo bintu rero mu mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe bibaho eh, aho abantu bashobora gusangira amarangamutima ikibabaje undi n'undi nawe kikamugeraho Eh, na- na- na- na- na biriya ni- niko bigenda eh, eh, ni nk'aho ari ububabare busangiwe Mm. U- urebye impungenge zirimo kugenda zigaragara ndakeka zishingiye no kuri kiriya cyorezo cya ebola icyorezo cya korera mu burundi na, na n'iriya ebola muri congo mu- no muri uganda ndetse no muri kenya naho haba ngo ba- ha- bari babonye umuntu Ah, urumva rero ko ibyo byose bira- biragenda bitera impungenge ku buryo umuntu yibaza ati nakora iki kugira ngo nirinde noneho mu masegonda dusigaranye umuntu abonye umuntu wafashwe n'iriya ndwara yakora iki yamujyana hehe mbere y'uko dusoza
Ye, ni ni urakoze cyane eh, wa- wari uvuze ibintu biza cyangwa se amakuru mabi agenda a- agaragara muri tuno turere Eh, ku bana kuri bari abana iyo bayabonye umutwe wabo ntabwo ushobora ku- kubisobanura neza ni n'ibyo ngibyo bibaca- bibacanga mu mutwe ugasanga ah, bagize bagize ikibazo kuri iyo ni nayo mpamvu turimo tubwira aba- abanyamakuru n'abandi batangaza inkuru kuko iyo bagomba kujya batangaza ibintu bibi biriho ndetse tugatangaza n'ibintu byubaka kurenza uko tutangaza ibintu bisenya I- ikindi ni uko icyo dusaba iyo habonetse indwara nk'iriya abantu bagomba kumenya kwerekana ko bakifatanya n'uwo bigaragayeho Eh, nti- nti- ntibamushungere cyangwa se ntibamukwene kubera ko abenshi hari abantu benshi bi- bibwira ko bari abana hari ibintu barimo kwigira Yeah.
hari n'ibyo twagiye tubona ugasanga ntibintu icya mbere ni ukwemera ko ibiri- iriya uriya muntu ababaye Yego.
ah, noneho ikindi cya kabiri gafasha uwo murwayi ni ukumwumva ye Eh, murakoze noneho cyane nk'uko Mura- nababwiye, murakoze cyane amasaha aradushiranye Eh, ndabashimiye cyane dogiteri yamuremye n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma geoffrey mutagoma na enjeniyeri namwe mwakoze kutwihanganira eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya gukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu